iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi n'ikinyarwanda mu rwanda muratwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu i kigali na fm mirongo cyenda na gatatu n'ibice bitatu i karongi mu burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero makumyabiri n'eshanu mirongo itatu n'umwe na mirongo ine n'umwe ikisoro mu majyepfo ya uganda muratwumvira kuri voice of muhabura kuri fm mirongo inani n'umunani n'ibice icyenda mwaramutse neza nshuti mwese muduteze amatwi ndetse harisi ishimwe ubasuhuje kandi mbahaye ikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo reka ariko mbanze mbagezeho zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kwibandaho mu mpera z'iki cyumweru turangije israeli yatahukanye bane mu bari bafashweho ingwate na hamasi ariko abanyapalestina barenga magana abiri bagwa mu gitero cyari kigamije nyine kubohora abanyayisirayeli hari uwabibonye agize ati humvikanye amasasu menshi harimo ayafashe umuntu wari mu iduka arakomereka nyuma aza gupfa uyu ni kalil ali tahlawi umuturage wabonye uko byagenze muramwumva muri aya makuru ejo ku cyumweru kandi hasojwe amatora y'abagize inteko nshingamategeko bo mu muryango w'ubumwe bw'uburayi umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu bufaransa afite imyaka mirongo itanu n'itatu azize kanseri aya makuru hamwe n'andi twabateguriye turabagezaho ku buryo burambuye mu kanya duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi tuyahereye i gaza mu mpera z'iki cyumweru turangije israheli yavuze ko yatahukanye abaturage bayo bari mu nkambi y'i gaza bari bafashweho ingwate ibiro bishinzwe gutangaza amakuru ku ruhande rwa hamasi byatangaje ko iki gitero cyahitanye abanyapalestina magana abiri na cumi abandi benshi barakomereka nyuma y'iki gitero gifatwa nk'igikomeye ku ruhande rwa israheli abanyapalestina batangiye kubarura ibyangiritse bitari abantu babo bahaguye n'abakomeretse abapfuye bose hamwe babarirwa muri magana abiri na cumi mu gihe nta mubare w'abakomeretse watangajwe ariko babarirwa mu magana muri iyi nkambi iri ahitwa neseilat israeli yatangaje ko yakuye abantu bayo bane bakiri bazima kalili ali tahlawi ni umuturage wabonye uko iki gitero cyagenze abibwira ibiro ntaramakuru by'abafaransa afp
umutwe w'abasirikare badasanzwe binjiye mu nzu y'umuturanyi wanjye w'umuganga witwa hamadi ari jamare kandi ubwo niko haraswaga amasasu menshi kandi mu byerekezo byose isasu ryafashe umuntu umwe wari wicaye mu iduka riri hafi aho arakomereka cyane nyuma aza gupfa
igisirikare cya israeli cyo cyavuze ko abantu cyatahukanye bari bafite ubuzima bwiza abo ni noa aligamani alimogi mail andrei kozlov na shilomi ziv aba bakaba bari mu bafashwe n'amasi mu gitero yagabye kuri israeli ku itariki ya karindwi y'ukwezi kwa cumi umwaka ushize igisirikare cya israeli cyakomeje kuvuga ko ubu hasigaye ijana na cumi na batandatu muri magana abiri na mirongo itanu n'umwe bose bashimuswe ariko bikaba bimaze kumenyekana ko mirongo ine n'umwe muri bo bapfuye ku wa gatandatu i Tel Aviv muri Israeli hari hongeye kuba imyigaragambyo isaba minisitiri w'intebe Benjamin Netanyahu bamusaba amasezerano yo gucyura abafashweho ingwate perezida wa Amerika Joe Biden yashimiye iki gikorwa cyo kubohoza aba banyayisirayeli avuga ko Amerika itazigera ihagarara kugeza imfungwa zose zirekuwe kandi hagashyirwaho amasezerano yo guhagarika intambara tukivuga kuri aya makuru yo muri gaza papa francisco yaraye asabye umuryango mpuzamahanga gufata ikibazo cyo gufasha abanyagaza nk'ikihutirwa ndetse agakoreshwa uburyo bwose bagezwaho imfashanyo ntabwo ari ubwa mbere papa francisco yumvikanye asabira abanyapalestina gufashwa ejo ku cyumweru ari mu gitambo cya misa yongeye kwibutsa umuryango mpuzamahanga ko abanyapalestina barigaza bakeneye kwitabwaho bagahabwa imfashanyo yavuze ibi mbere y'inama mpuzamahanga ijyanye n'iby'ubutabazi izabera muri Yorodaniya biteganijwe ko iyi nama izaba ku itariki ya cumi n'umwe y'uku kwezi kwa gatandatu ku bufatanye bw'umuryango w'abibumbye oni n'igihugu cya misiri ibiro by'umwami wa yorodaniya byanditse ku rukuta rwa x ko intego y'iyi nama yihutirwa ari ugushyiraho uburyo bw'ubutabazi nyuma y'amakimbirane yatumye habaho guhangana hagati ya israel na hamasi biteganijwe kandi ko minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'amerika anthony blinken akorera urugendo mu burasirazuba bwo hagati muri iki cyumweru dutangiye blinken azaba agiye gusa nk'uwotsa igitutu kuri israel na hamasi ngo bemere icyifuzo cyo guhagarika intambara cyatanzwe na perezida joe biden mu cyumweru gishize minisiteri y'ubuzima y'i gaza yatangaje ko iyi ntambara imaze guhitana abantu ibihumbi mirongo itatu na bitandatu abandi benshi bashonje ndetse uduce hafi ya twose twabaye amatongo ejo ku cyumweru wari umunsi ukomeye mu bihugu by'uburayi ahabaye amatora y'abagize inteko nshingamategeko y'umuryango w'ubumwe bw'uburayi uwitwa jordan bardella kugeza ejo ku cyumweru niwe wazaga imbere ku rutonde rw'abagize ishyaka rya rassemblement national uyu umaze amezi agaragara nk'uri imbere y'abandi ashobora gutsinda ndetse ku majwi makumyabiri n'atatu n'ibice mirongo itatu na bine ku ijana yagize muri bibiri na cumi n'icyenda akaba yakongeraho agera ku icumi muri iri tora ibiro by'itora byafunguye mu bihugu makumyabiri na kimwe uyu muryango ukoreramo harimo bibiri bikomeye by'ubufaransa n'ubudage ibi bihugu byagize uruhare muri iri tora kugira ngo bigene icyerekezo cy'umuryango w'ubumwe bw'uburayi mu myaka itanu iri imbere abitabiriye aya matora bemeje ko ari ingenzi cyane kuko bihesha uburayi gukomeza kwerekana ubudahangarwa aya matora abaye mu gihe uyu mugabane uhanganye n'uburusiya kubera intambara bwagabye kuri ukraine amakimbirane ku isi mu by'ubucuruzi n'ibijyanye n'inganda cyane cyane hagati ya amerika n'ubushinwa ihindagurika ry'ikirere n'ikindi kibazo gishobora kuzahanganisha uburayi n'ubutegetsi bwa donald trump wahoze ari perezida mu gihe yakongera gutorwa mu kwezi kwa cumi na kumwe muri aya matora yatangiye ku wa kane w'icyumweru turangije abaturage barenga miliyoni magana atatu na mirongo itandatu bo mu bihugu makumyabiri na birindwi bari bafite uburenganzira bwo gutora nubwo byari byitezwe ko umubare muto kuri uyu ari uzatora abenshi mu baturage b'i burayi batora batewe ubwoba n'ubuzima burushaho kugenda buhenda kandi berekana ko intandaro y'iki kibazo kibateye impungenge gifitanye isano n'abimukira mu mpera z'iki cyumweru umuyobozi w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka yapfiriye mu bitaro mu bufaransa uyu mugabo yari amaze iminsi ari mu biganiro byo kurekura imfungwa z'abanyamakuru bafungiye hirya no hino ku isi ndetse yagerageje no gufasha bamwe mu kubona inzira zo kubona ubuhungiro mu itangazo ryasowe n'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'abanyamakuru batagira umupaka ryavuze ko delwal yari amaze igihe arwaye indwara ya kanseri yamuzahaje kandi yaje isa nk'imutunguye yapfiriye mu bitaro by'i paris mu bufaransa afite imyaka mirongo itanu n'itatu akikijwe n'abo mu muryango we ishyirahamwe ry'abanyamakuru ryatangaje ko derwal yafatwaga nk'umugabo udasanzwe kubera akazi yakoraga ku migabane yose y'isi bumvikanishije ko yari umugabo udacogora waharaniraga ubwigenge n'ubwisanzure bw'itangazamakuru ndetse n'ukwaguka kwaryo cyane cyane muri ibi bihe byoroshye no gutangaza amakuru y'ibihuha iri shyirahamwe ryavuze kandi ko derwal yafataga umwuga w'itangazamakuru nk'urugamba yashyize mu buzima bwe aho yarwanye agaragara nk'ufite ukwizera kudashidikanywaho bashimangira ibi bumvikanisha ko derwal yagaragaje imbaraga zitagira umupaka kuko yakoreye ingendo nyinshi muri ukraine muri ibi bihe iri mu ntambara bavuga ko yagiye muri turukiya na afurika ajyanywe no kurengera inyungu z'abanyamakuru bafunze cyangwa bari mu kaga aha batanze n'urugero rw'uko yafashije umunyamakuru w'umurusiyakazi marina ovesiyanikova wari umaze kugaragara nk'ushobora kujya mu kaga amufasha guhunga mu buryo bw'ibanga muri bibiri na makumyabiri na kabiri nyuma yo kugaragara kuri televiziyo yamagana intambara uburusiya bwagabye kuri Ukraine mu izina ry'abanyamakuru bagenzi banjye tumwifurije iruhuko ridashira ejo ku cyumweru abayobozi bo mu murwa mukuru wa mexique bafatanyije n'inzego z'umutekano basenye inkambi y'abimukira baba bifuza kujya muri amerika mu gihe iki gihugu cyo gikomeje gukaza ingamba zibakumira iyi nkambi yari mu murwa mukuru ahitwa colonia juarez nyuma y'uko amerika ikajije ingamba z'abimukira binjira mu gihugu binyuranije n'amategeko mexique nayo yasabye ko amerika ihita irekura abimukira ikabasubiza mu bihugu bakomokamo umwe mu bimukira bari muri iyi nkambi yasenywe witwa witwa roza zelaya yavuze ko yayigezemo nyuma y'uko umugabo we yari amaze kwicwa ndetse n'inzu ye igatwikwa yumvikanishije rero ko yari muri iyi nkambi yasenywe mu rwego rwo gukiza amagara ye zelaya yavuze ibi umunsi umwe mbere y'uko inkambi isenywa ku munsi wa kabiri w'icyumweru gishize perezida wa amerika joe biden yari yavuze ko azakumira abimukira baza gusaba ubuhungiro aho kugeza ubu abarenga ibihumbi bibiri magana atanu binjira ku butaka bwa amerika buri munsi impuguke mu bijyanye n'abimukira adam isaacson ukora mu ishami ry'imiryango itegamiye kuri leta yo muri amerika ariko ikorera muri amerika y'epfo yavuze ko icyegeranyo cyakozwe cyerekana ahubwo ko uyu mubare ushobora kuba ari muto ku bw'ibyo akumvikanisha ko iryo tegeko rigomba guhita rishyirwa mu bikorwa mukomeje kumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa interineti wa eshatu radiyo yacu voa akadomo com no ku mbuga nkoranyambaga zacu ni youtube x instagram na facebook aderesi yacu ni voa radiyo yacu amakuru mu karere k'ibiyaga bigari mu burundi urwego rushinzwe kwiga no gushyiraho ingamba zo guteza imbere igihugu ruravuga ko abaturage bakwiriye gukora amasaha menshi kugira ngo bazibe icyuho cy'ibura ry'amafaranga y'amahanga gikomeje kugaragara mu gihugu inkuru y'ijwi ry'amerika yateguye yifashije abakunzi bayo bari mu burundi turagezwaho na tiyerive ndayishimiye ku bwa rende ku mana arongoye igisata ntunganyamigambi y'iterambere mu biro by'umukuru w'igihugu birakenewe ko abarundi cane cane abagenwe n'itegeko ry'umukuru w'igihugu bahindura ingendo bakavavanura n'ingeso zisubiza inyuma uburundi muri izo uwo muhinga ashiramo kudakora umwanya ukwiye umukozi wa leta agatonda yacerewe kandi agataha isaha itaragera akamara umwanya muremure ariko aranywa inzoga kandi hari iyindi mirimo yokora igatuma aronka icosayiriza agashahara ahembwa na leta abakozi ba leta bamwe bamwe barangwa no kurya ibiturire gusesagura itunga rya leta canke bakarinyonora baryita rwabo arendi ku mana ati uburundi ntibukenya amahera ikibazo ni uko n'amahera gitunze akoreshwa nabi aha akaba yashimangiye ko abantu bakwiye kwijukira gukoresha ubuhinga bwa none mu guhanahana amahera kuko inoti zibikwa nabi zigahera kare kandi zikorwa ku buryo bwinshi ku kibazo c'ubukene bw'amafaranga mvamakungu butuma ibiciro biduga arendi ku mana atanga umuti ko ari ukugwiza umwimbu hari abarundi bamara amezi atandatu bariko bararima ayandi atandatu bakazoyamara bariko barafungura ibyo bimbuye iyo ngeso ku bwiwe yohagarara abarimyi bakiga kuvomera imirima mu gihe cici umwimbu ubaye mwinshi bakawuronderera amasoko hanze gutyo ya mafaranga mvamakungu akagwira mu gihugu ku kibazo co kwaga kw'amatongo uwo muhinga asaba ubushikiranganji bw'uburimyi n'ubworozi kugira icigwa hakamenyekana amatongo yo kurima n'ayo kubakamwo kandi abarundi bakaba mu bigwati biteye imbere naho nyene bakubaka baduga mu kirere kugira ngo ntibamare isi ndimwa uburundi kandi buracamugajwe n'ingendo ya kamwana wa mama mu gutanga akazi bituma usanga bagaha abadashoboye ata kintu kinini bafasha igihugu kandi nca bwenge zishoboye zicaye muhira igihugu c'uburundi kandi gitegerezwa kugarukana umwizero ku mabanki mpuzamakungu ugushika ubu kubera umwimbu mu burundi ari muke ntibwemerewe guhabwa amadeni n'ibigega canke amabanki mpuzamakungu ivyo bikunyura bwa bukene bw'amafaranga mvamakungu bituma ifaranga ry'uburundi riguma rita agaciro mu bindi bisubiza inyuma uburundi ni ubwinshi bw'abafungwa arendi kumana ajeje gisata ntunganyamigambi y'igihugu ati uburyo bukoreshwa mu kubeshaho abafungwa usanga busumba ubwo kubeshaho abasirikare abasirikare canke abapolisi b'igihugu asaba ko ico kibazo co kwigwa neza abarangije umunyororo bakarekugwa abagirizwa ibyaha bito bito nabo bagahanishwa gukora ibikorwa bisubirira umunyororo eka n'abandi bafungwa bokoreshwa mu bikorwa igihugu kiba kiriko kirarangura bakareka kurya batakoze kuko muri bo harimwo n'incabwenge uwo muhinga yagarutse kandi kwigwirirana ry'abantu ritajana n'igwirirana ry'ubuzi bigatuma gutuma urwaruka rufite ubwenge n'inguvu ruhungira ubushomeri mu bindi bihugu gutera imbere kandi ntibishoboka mu gihe udakunda igihugu cakwibarutse kandi udakunda imico n'akaranga kaco umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye ntahakana ko hakiri abarundi badakunda igihugu mbere iyo bagiye gukorera mu mahanga bagaruka bavuga ko iwabo ari mu bihugu babamwo atari mu Burundi arashima kandi ko umwimbu w'ibigori w'ibiharage ibiraya n'ikawa wabaye mwiza ariko aragaya abakozi bamwe bamwe ba leta bakwega amaguru mu kazi kabo batazi aho bagejeje akazi kabo adoma urutoki ku bushikiranganji bw'ubutungane batazi imanza baciye bagashira mu ngiro n'izo bataraca mu bakozi bakwega amaguru harimo kandi n'abashikiranganji mu bisanzwe ubushikiranganji twahejeje kuvuga ivyokorwa nibo baba barara kw'ijoro twe tuba twahejeje kwerekana le politike planification mwebwe mu bushikiranganji nimwe muba bukera ariko raba baremera bakakora ivyanya
hari kandi n'abashikiranganji batazi ibyo bajejwe umukuru w'igihugu atanga akarorero ku bushikiranganji mu byo bujejwe harimo ubutare n'agataka ntidushobora kumva ingene dufite ubutare turaguma turira ngo turakenye aho mu bushikiranganji buraba ubutare usanga hariyo abakozi barenga igihumbi mugabo ntibashobora kutwereka n'ingene bashobora gushora n'ubutare bwogugwa umuriyoni w'amadolari naho woza kubabaza ubu nyine genda muri burya bushikirangaha kandi ubutare twirirwa turabuhonyangangaha ku kibazo c'ubukene bw'amafaranga mvamakungu umukuru w'igihugu asigura ko naho boja gusaba imfashanyo ubukene butohera umuturama ni ukugwiza umwimbu varisito ndayishimiye asaba kandi abarundi kudafata akazi bakora nk'aka leta bomenya ko leta igizwe n'abanyagihugu kandi akazi bakora ari akabo atari aka leta ko bogakora rero n'umwete afurika yunze ubumwe n'ikigo mpuzamahanga gikora ubushakashatsi ku by'amatungo birimo gufatanya gushyiraho amabwiriza azafasha leta zo muri afurika guteza imbere ubuziranenge ku masoko y'ibiribwa adakorerwa igenzurwa ni inkuru ijwi ry'amerika tugezwaho na Pierre Claver niyo nkuru ibice birenga mirongo irindwi ku ijana by'imiryango y'abanyafurika baba mu bisagara igurira ibifungurwa byayo mu masoko atubakiye mu mabarabara mu tuzu dusanzwe tutubakiye hamwe no mu bibanza byo mu mihana yabo muri iki gihe rero ubumwe bwa afurika hamwe n'urwego rujejwe ubushakashatsi mu ishyirahamwe mpuzamakungu rijejwe ikigega cy'ibifungurwa biriko birakorera hamwe mu gushira ahabona urutonde rw'ingingo ngenderwako zitegerezwa kwisungwa mu gutorera inyishu ibibazo byose bijanye n'ayo masoko uwo mugambi watanguye kwigirwa hamwe kuva ku igenekerezo ry'indwi ry'uku kwezi kwa gatandatu izo ngingo zitegerezwa kwisungwa zifise umugambi kandi wo gufasha ibihugu vyo muri afurika kuzubahiriza silivia alonso ni umuhinga mu vyerekeye indwara zandukira akorera urwo rwego rujejwe ubushakashatsi avuga ko kunagura uburyo bwo kwirinda indwara ziva mu bifungurwa vyo ku masoko yo hanze n'utuzu tutubakiye bizofasha kubungabunga amagara y'abanyagihugu no kunagura ubutunzi bw'igihugu
menshi muri ayo masoko ntiyitaweho bikwiye nico gituma twafashe ingingo yo gutangura kuyitaho nitwashobora gutorera inyishu ikibazo c'indwara zishobora kuvaha mu bifungurwa bigurirwa ku masoko tuzoba turiko turagira uruhara rukomeye mu kwirinda indwara ziva muri ibyo bifungurwa ku mugabane wose wa afurika kandi tuzoba turiko turafasha ibihugu byo muri afurika mu migambi yabyo irimo kuronsa abanyagihugu ibifungurwa bikwiye amagara meza hamwe no kunagura ubutunzi bwabyo
ibanki y'isi yose yarasohoye raporo ivuga ko isuku rike riri mu bifungurwa bigurishirizwa ku masoko yo hanze rituma ibihugu vyo muri afurika bitakaza miliyaridi cumi na zitandatu z'amadolari y'amerika ku mwaka ibifungurwa biba vyanduye imigera bigwaza abanyagihugu bo muri afurika biratuma amaleta atakaza miliyoni mirongo icenda n'umwe z'amadolari y'amerika ku mwaka mu gihe abanyagihugu ibihumbi ijana na mirongo itatu n'indwi bicwa n'ivyo bifungurwa vyanduye uko umwaka utashe ivyo bitigiri bikaba bishikirizwa n'ibiro vy'ishyirahamwe mpuzamakungu byitaho amagara y'abantu umuhinga alonso avuga ko gukorana n'ibihugu vyo muri afurika abagurisha n'abarima ibidandazwa by'ibifungurwa bifise akamaro kanini mu gukingira amagara y'abanyagihugu
turizeye ko izo ngingo ngenderwa ko twashize ahabona zizoshobora gufasha amaleta kugenzura ibisabwa kuri ayo masoko atubakiye n'ayo ku mabarabara ibyo bizofasha mu kumenya ko ibidandazwa by'ibifungurwa bitagiramwo imigera
amaleta yo mu bihugu bya afurika akatari gake yarafashe ingingo yo gukura ku masoko bimwe mu bidandazwa by'ibifungurwa byari byaratewe n'imigera nka korera ingingo yo gukorera hamwe mu runani n'ibihugu byo muri afurika ni intumbero yo gukora ibishoboka byose kugira ngo ibifungurwa bigurishirizwa muri ayo masoko atubakiye n'ayo ku mabarabara byame birimo isuku kandi ntibitere indwara n'ingingo izobandanya muri uyu mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane gucika mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu integuro y'uwo mugambi wo kurwanya indwara zishobora kuva mu bifungurwa bidandarizwa mu mabarabara uzashikirizwa icesi inzego z'ubumwe bwa afurika zifata ingingo ku mwaka uza pye clavini nkuru ku bwijwi rya amerika
reka noneho twerekeze muri siporo duhereye i burundi mu burundi hagiye kubakwa ikibuga kigezweho cy'umukino w'intoki wa basketball cyakira abantu ibihumbi bibiri kizubakwa mu mujyi wa bujumbura ibi byavugiwe mu kiganiro hagati y'ishyirahamwe rya basketball mu burundi febabu n'uyoboye fiba afurika uri mu ruzinduko mu burundi inkuru twayiteguriwe na desire hatungimana anibal holio manave arongoye fiba afurika ari mu burundi kuva igenekerezo rya gatatu za kuno kwezi ariko araganira n'abarongoye basketball mu burundi cyo kimwe n'abarongoye imigwi uwo mugabo yamuka mu gihugu cya mozambique agenzwa no kuraba ingenukino rwa basketball mu burundi rwotera imbere inyuma y'aho ishyirahamwe rya basketball mu burundi febabu rifatiwe ibihano abatari bake mu bakunzi b'urwo rukino bakabona ko rugiye kuzimangana burundu kuri uno wa gatandatu yari yishikiye ku kibuga cya departement de sport kwirabira inkino zari zateguwe harimwo izo mu ihiganwa n'iza gicuti anibare yamenyesheje ko ashimishwa no kubona abarundi batacitse intege bakabandanya gukora ikindi yashikirije kimushimisha ni ukubona mu burundi imigwi ari abantu ku giti cyabo ariko igatera imbere mu gihe mu bindi bihugu byinshi bya afurika imigwi isanga ari igisirikare cyangwa amabanki yamenyesheje ko ibibera mu burundi ari ibyo gushyigikira kuri jewe ni umunezero kubona nza mu burundi kuganira ibijyanye na basiketibolo ni ubwa kabiri nje ngaha ariko natangaye cyane igihe cyose naje ngaha ntangazwa no kubona abantu benshi baza kureba basketball bagizwe n'abafana n'abantu benshi batandukanye ni ukuri uburundi n'igihugu cya basket warongoye fiba afurika yarakiriwe n'umukuru w'igihugu cy'uburundi evariste ndayishimiye ari kumwe n'uburongoye febabu n'abarongoye imigwi karaveri hacimana arongoye febabu amenyesha ko umubonano wabaye ingirakamaro kuko hagiye kubona iki kibuga kigezweho mu burundi ibyo abakinnyi bari barindiranye igishyika cyinshi aha rero twashimikira kugira ngo umukuru w'igihugu atwemerere atwereke intumbero ya leta ku bijyanye n'aho twakubaka icyo kibuga umukuru w'igihugu yaratwemeye yuko aducikisha cyane rwose aratubwira ati ngiye kuraba ikibuga aho mugishyira ndahi bujumba ikindi kibazo cya kabiri twaganiriye ari cyo nyine cy'umufatanabushake twarakiganiriye turacicarira umwanya utari muto nibyo nticyaheze ariko inyishyu nyinshi ziri ko zirabaporopoza turibaza neza yuko mu minsi iza kizorangira burundu imigwi y'uburundi imaze kubona ko kongera gusohoka mu makungu bishoboka yaratanguye kwitegura uwo bigaragara kurusha iyindi ni tigers uwo mugwi wamaze kugura abakinnyi batanu bava i bugande no muri congo umumenyereza w'uwo mugwi josue ndimugakiza yabwiye ijwi rya amerika ko intumbero yabo ari ugusekura uburundi mu nkino za bar naho nabo bahanganye baticaye tife ya mbere pensipari y'umugwi tigers uyu mwaka ni uko iba ya mbere muri playoff igaserukira uburundi ko tuzoseruka twarabyemerewe ingufu zirahari ntibyoroshe kurondera umukinnyi ngo umwuzane muri akarere kacu inyuma y'ingorane zabaye kuri dinamo byadusabye umwanya munini urabona ko tubazanye batevye twaronse imana turaronka abo dukorana barabyumva hama barazi ko mu burundi dufise impano ya basiketi barazi ko imbere barabonye intambwe dinamo yari igezeko n'imigwi nk'urunani na remesha mu rukino yakiniye imbere y'uburongoye fiba afrique byaragaragaye ko nayo nyene iriko iriyubaka karaveri hacimana yaciye aboneraho akaryo kumenyesha abakunzi ba basketball ko ibihano by'ukwezi bari bafatiwe byarangiye ibihano navyo by'amafaranga y'amaswise ibihumbi mirongo itanu baremerewe ko bagiye kongerwa ikiringo co kwishura abari bafise impungenge rero yuko basketball y'u Burundi igiye guhagarara mu makungu ngo borema kuko mu mpera za kuno kwezi n'umugwi w'abadashikana imyaka cumi n'indwi uzokwitabira amahiganwa y'akarere ka gatanu Desire Tungimana, Kigali, Ijwi ry'Amerika.
Reka noneho tuve i Burundi tuzamuke i Kigali mu Rwanda ahari hasojwe irushanwa ryo gusiganwa ku maguru rizwi nka marathon. Twamenye ko umunyakenya Laban Korir ariwe wegukanye intsinzi. Iyi ni inkuru ya Jean Claude Munyandinda ariko mbere y'uko atubwira uko byagenze abanze atujyane muri afurika y'epfo aho kuri wa kabiri ikipe y'igihugu y'umupira w'amaguru y'u rwanda izahura n'ikipe y'igihugu ya resoto mu rugendo rwo guhatanira uburenganzira bwo kuzerekeza mu gikombe cy'isi mwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu ku wa kane w'icyumweru gishize amavubi y'u rwanda yahuye n'intarangwe za bene ikipe y'igihugu ya bene yatsinze u rwanda igitego kimwe ku busa ibi byatumye abasore b'umutoza frank spitler batakaza umwanya wa mbere mu itsinda rya gatatu wifatirwa n'ikipe y'igihugu ya resoto yatsinze zimbabwe ibitego bibiri ku busa muri iri tsinda gutsinda mu mukino wabaye kuwa gatanu ikipe y'igihugu ya nigeria yanganyije na afurika y'epfo igitego kimwe kuri kimwe uyu munsi kuwa mbere ndetse n'ejo kuwa kabiri hateganyijwe imikino y'umunsi wa kane kuri uyu wa mbere guhera isaa kumi n'ebyiri z'umugoroba ikipe y'igihugu ya bene irahura n'ikipe y'igihugu ya nigeria uyu mukino urabera mu mujyi wa abija muri cote d'ivoire ejo kuwa kabiri afurika y'epfo izahura na zimbabwe muri afurika y'epfo guhera isaa kumi n'ebyiri kuri iyo saha kandi ikipe ya resoto izahura n'amavubi y'u rwanda kuri stade moses mabida mu mujyi wa duriban muri afurika y'epfo kugeza ubu nyuma y'imikino itatu kuri buri kipe muri uru rugamba rwo gushakisha itike yo kuzajya mu gikombe cy'isi mu itsinda rya gatatu ikipe iri ku isonga ni resoto ifite amanota atanu ku icyenda igakurikirwa n'u rwanda ku mwanya wa kabiri n'amanota ane ikipe ya benin ya gatatu nayo ifite amanota ane ikipe y'igihugu ya afurika y'epfo nayo ifite amanota ane ikaza ku mwanya wa kane nigeria ni iya gatanu n'amanota atatu naho iya gatandatu nayo ya nyuma ni zimbabwe ifite amanota abiri twerekeje umukino w'intoki wa voleboro mu mpera z'icyumweru gishize mu karere ka huye mu ntara y'amajyepfo habaye irushanwa ryo kwibuka alphonse rutsi Ndura wahoze ari umutoza ukomeye muri uwo mukino akaba yarahitanywe na jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda na kane Rutsindura yatozaga ikipe ya volleyball y'ishuri ryisumbuye rya seminari ntoya Virigo Fidelis yo ku Karubanda mu bakinnyi bakomeye yazamuye harimo Jean Pierre Karabaranga Alexis Mbaraga Jean de Dieu Masumbuko Michel Karekezi Raphael Ngarambe Fiacre Rwamucyo na Banyakwigendera Benjamin Imenamikore Aimable Semanzi Innocent Havugimana n'abandi Alphonse Rutsindura kandi yanabaye umutoza w'ikipe ikipe y'igihugu mu cyiciro cy'abagore umwe mu bo yatoje aragaruka kuri bimwe mu byamurangaga nitwa kubwimana gertrude nkora muri federasiyo ya volleyball alphonse rutsindura yadutoje kera tukiri abana navuga ko twari abana bakuze ko twigaga muri segonderi icyo gihe nigaga i remera rukoma adutoza hari mu mwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na mirongo cyenda ndumva yararangije kudutoza nko muri mirongo cyenda na kabiri na gatatu ikintu namwibukiraho ni uko yari umuhanga yari azi gutoza kandi noneho yaratwihanganiraga ni umuntu wihanganiraga buri wese akakwitegereza akareba ahantu umuntu afite intege nkeya aho ngaho akaba ariho ashyira ingufu ikindi ni uko iyo twabaga turi nko mu mukino dukina n'ikipe twabaga duhanganye bakadutsinda nk'iseti ya mbere yararebaga akabona ikibura ako kanya agahindura ku buryo imikino yakurikiragaho nayo twayitsindaga dusoreze ku isiganwa ku maguru rya marato ya kigali yabaye ejo ku cyumweru muri marato yuzuye nk'uko bisanzwe abakinnyi b'abanyarwanda bacyuye umunyu imyanya y'imbere yifatirwa n'abanyamahanga mu bagabo uwabaye wa mbere ni labani korire w'umunyakenya naho mu bagore uwaje ku isonga nanone ni umunyakenyakazi johani kipiatich jean claude munyandinda ijwi ry'amerika i kigali desire nawe claude munyandinda ndabashimiye cyane kuri aya makuru y'imikino nshuti muduteze amatwi aha niho amakuru yacu ahumurije mbashimiye cyane kuba mwahisemo gukurikira ijwi ry'amerika nshimiye kandi na bagenzi banjye bose bamfashije kuyabagezaho diane ninahazwe niwe wamfashije kugeranya aya majwi njye mwumvaga kuri mikoro ndetse muharisi ishimwe tubasezeyeho mwese tubifuriza amahoro n'amahirwe mutangire icyumweru cyiza cy'amahoro
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.